Mwaramutse mwahise muteze radiyo ijwi ry'Amerika muri kumwe na Aloise Bigirimana n'umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru yo mu karere muriyashikirizwa na Egenia Mukankusi. Turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afurika, umuhari w'iterabwoba Al Shababu waremanze ko ari uwakoze igitero mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku gipolisi no ku mabariyeri ni igitero cyahitanye abantu bashika kuri batanu barimwo abasirikare batatu hamwe n'abantu cumi na batandatu bakomeretse mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu umuvugizi w'igipolisi ca somaliya abdi fata adene hasane yavuze ko abo bagwanyi bakoresheje ibisasu bibiri biturika byari byatezwe ku mamodokari mamodokari amakuru ava mu bushikiranganji bw'umutekano hagati mu gihugu muri somaliya avuga ko al-shababu yari itumbereye gutera inyubakwa za leta hamwe n'ahari ibigo by'abasirikare mu micungararo y'umugwa mukuru mogadishu muri somaliya iki gitero gikozwe mu gihe somaliya iri mu matora y'abashingamateka mu bice bitari bike by'igihugu harimwo n'umugwa mukuru mogadishu al-shababu yaragabishije ko izohungabanya ayo matora yarindiriwe igihe kirekire amatora abanyepolitike bariko baragerageza ngo arangirane n'itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kwa kabiri amakuru ku magara y'abantu ihinguriro ry'imiti ryo mu budagi biontech ryarafatanije na pfizer ryo muri amerika mu guhingura ryafatanije na Pfizer ryo muri Amerika mu guhingura urucanco rwa covid cumi n'icyenda ryavuze yuko rigiye gurungika ihinguriro ryabo ku mugabane wa Afurika. BioNTech ryavuze ko ryifuza ko iri hinguriro rizoba ryarashitse muri Afurika hagati muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda bishobotse no muri senegal perezida w'u rwanda paul kagame hamwe na mugenzi we w'igihugu cya senegal ariwe Macky Sall baritabiriye inama kuri afurika yo kugabanganya ku rugero rungana urucanco rwa covid cumi n'icyenda iyi nama yabereye ku cyicaro cya bayonteke kiri mu budagi yarimo kandi na perezida wa ghana nana akufo ado hamwe n'umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehusi afurika niwo mugabane ugisigaye urimo abantu bake bamaze gucandagwa ku isi ni nyuma y'imyaka irenga ibiri urucanco rwa mbere rusohowe abanyafurika bari munsi y'ibice cumi na bibiri ku ijana bakaba aribo bamaze guhabwa doze zose zisabwa n'ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi ariryo oms mu makuru avugwa ku magara y'abantu kandi hano muri leta zunze ubumwe za amerika umutegetsi mukuru mu gisata cy'amagara y'abantu muri amerika avuga ko amerika iriko iragerageza ko aho covid iriko iregerezaho covid cumi n'icyenda itagiteye ubwoba ni mu gihe ibisagara bitari bike mu bisagara bitari bike abikorera utwabo hamwe n'ibibanza by'inkino bitanguye gukuraho ingingo zari zarafashwe zo kurwanya uwo mugera muri amerika umuyobozi w'ikigo kijejwe kugenzura no gukinga ingwara muri amerika dr rochelle warenski yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko leta iriko irihweza uko izohindura ingingo zo kwambara udufukamunwa n'amazuru mu ndwi ziri imbere warenski yemeje ko abandura covid cumi n'icyenda bagabanutse abinjira ibitaro n'abafana bo nyene baragabanutse mu gihe ubwoko bwa covid cumi n'icyenda bwiswe omicrone bwagabanutse inguvu kandi n'abanyamerika bifuza gusezerera burundu uyu mugera leta ya amerika hamwe n'abategetsi b'amashyirahamwe y'abikorera utwabo baza baramaze guhagarika ingingo bari barafashe zo kwikingira abandura covid cumi n'icyenda hamwe n'abinjizwa ibitaro hano muri leta z'ubumwe za amerika baragabanutse aho mu ndwi zibiri ziheze abandura ku munsi bavuye ku bihumbi amajana ane na mirongo itanu na bitatu bashika ku bihumbi ijana na mirongo itatu na bitandatu hari gushyika ku munsi wa kabiri nk'uko bivugwa na kaminuza john hopkins yaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri brezil ibara ryaraguye ku munsi w'ejo abatabara hamwe n'abategetsi mu gisagara cya petropolisi bavuga ko abamaze kumenyekana ko bishwe n'imisozi yasenyuwe n'imvura bashika kuri mirongo irindwi n'umunani umukuru w'icyo gisagara rubens bomtepo yavuze ko iki gitigiri gishobora kwiyongera mu gihe abatabara hamwe n'abakorerabushake bakibandanya barondera abandi bantu mu bibomoke abategetsi bavuga ko abantu mirongo ibiri n'umwe batowe bakiri bazima igisagara cya petropolisi kiri ku birometero mirongo itandatu n'umunani mu buraruko bw'umurwa mukuru rio de janeiro caguyemwo imvura nyinshi ku munsi wa kabiri aho amabarabara yahindutse inzuzi iyi mvura yarasenyuye kandi n'amazu yari yubatse ku misozi eka n'amamodokari aratwagwa abategetsi bavuga ko kandi amazu mirongo umunani yasambutse
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib rwaraye rutangaje ko rwamenye aho umusizi inosa bahati aherereye ibimenyetso byakusanyijwe bigaragaza ko bahati inosa yambutse akajya mu gihugu cya uganda aciye mu nzira zitemewe n'amategeko uyu ni umuvugizi wa rib thierry murangira i buruseli mu bubirigi uyu munsi haratangira inama ya gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'uburayi n'ibigize umuryango w'ubumwe bwa afurika abanyagihugu ba mu nkambi y'abahungutse n'abateshejwe izabo ya gateri yo mu ntara ya cibitoki mu burundi barataka ubukene bukabije izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure inama ya gatandatu irahuza ibihugu by'umuryango w'uburayi n'ibigize umuryango w'ubumwe bwa afurika iyo nama y'iminsi ibiri iratangira uyu munsi kuwa kane i buruseli mu bubirigi abaperezida w'u rwanda paul kagame n'uw'uburundi evariste ndayishimiye bari mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama mugenzi wacu etienne karekezi yabajije porofeseri paul kananura uri mu bufaransa icyo abanyafurika bakwitega kuri iyi nama yewe ndumva ibyo bayitegaho bitari byinshi kuko ibizigwamo bya bihindagurika ry'ibihe haba imiyaga vuba n'amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba haba iby'umutekano iby'amahoro n'iby'iterambere byose bigenda byigirwa mu nama nyinshi reka ko ari uburyo bw'uko abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma bahura kugira ngo banonosore imikoranire yabo imibanire yabo cyane cyane ko bafite inyungu zinyuranye n'ibiyumviro binyuranye ariko yenda icyo bazakuramo ni uko inama irangiye bazashyira hamwe icyerekezo kimwe cyo bita makumyabiri mirongo itatu yenda icyo cyerekezo nicyo bazaganiramo ingamba nyinshi zo mu bufatanye mu bukungu no mu bindi byose birebana n'umutekano n'amajyambere ndetse n'imiyoborere myiza none se tubyegereje hafi abatuye akarere k'ibiyaga bigari bya afurika tuvuge nk'abarundi abanyarwanda abaperezida ba bombi barahari muri iyo nama bategereza iki bategereza kongera kugira umubano wihariye n'ibyo bihugu by'i burayi cyane cyane mu rwego rw'iterambere n'ikoranabuhanga n'urwego rwo kubyaza biriya biyaga byacu n'imigezi ingufu zidatera imyuka mibi mu kirere kandi noneho abaturage bakabyungukiramo babona amashanyarazi menshi kandi ahendutse urebye se ibibazo by'umwihariko usesenguye buri mu karere ubona iyi nama y'abanyaburayi n'abanyafurika hari icyo izafasha u rwanda n'uburundi cyangwa se hari icyo yabungura ndumva nta kizabungura kuri ibyo bibazo by'ingutu bafite kuko si byo bazareba icyo ni icya mbere icya kabiri bireba umuryango wose w'uburayi n'umuryango wose w'ubumwe bwa afurika ibyo bihugu ni bito ku buryo ibibazo byabo batahita babyigira kurenza ibyo bigira ahandi kuko ikibazo rega abanyaburayi bafite ni icy'uko hari intambara y'ubutita hagati y'abanyaburayi n'abarusiya n'abashinwa ndetse hiyongereho n'abaturike nicyo kibazo bari gukumira muri afurika abanyafurika nabo bakaba bafite ikindi kibazo cy'umutekano n'amahoro urumva rero ntabwo bihuriye ariko bagerageza kubiganira muri urwo rwego rwaba urw'ibihugu byombi n'ibindi bihugu binyuranye rwaba no muri rusange ibihugu byo mu biyaga bigari cyane cyane bifite ibibazo by'umutekano bitoroshye niba nkumva neza urashaka kumvikanisha ko ku munyafurika usanzwe nta nyungu zigaragara zifatika yahita abona muri iyi nama ntazo kuko izo nama zihoraho kandi bahora biga ibintu bimwe iyo ubirebye bihora biza bizahura yenda ry'ubukungu sinzi niba rizagera kuri bose kuko ikibazo gishobora kuguma muri bamwe ariko ibyo bihugu bibashije gukora neza ibyo ubwo bukungu bakabusaranganya n'abaturage niho byabagiraho ingaruka nziza ariko kugera ubu tuzabitegereza ndabashimiye cyane porofesori paul kananura tuvuganye uri i borudo mu bufaransa nanjye ndabashimiye etiyeni karekezi urakoze mu rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwatangaje amakuru ku ibura ry'umusizi inosa bahati mu kiganiro n'ijwi ry'amerika umuvugizi wa ribu thierry murangira yavuze ko bahati yavuye mu rwanda ajya mu gihugu cya uganda aho yagiye kwifatanya n'abarwanya u rwanda yatangiye abwira mugenzi wacu venuste nshimiyimana aho ribu ihagaze amakuru dufite kugeza ubu yavuye mu iperereza ry'ibanze yerekana ko bahati hari ubwo yasohokaga igihugu anyura mu nzira zitemewe n'amategeko akajya mu gihugu cya uganda aho yahuraga n'abakozi b'inzego z'umutekano z'iki gihugu ndetse n'imitwe irwanya u rwanda iperereza riragaragaza nanone ko yakoranaga n'abarwanya u rwanda baba mu bubirigi no muri amerika ndetse bakaba baranamwoherezaga ubufasha mu buryo bw'amafaranga ibimenyetso byakusanyijwe bigaragaza ko bahati inosa yambutse akajya mu gihugu cya uganda aciye mu nzira zitemewe n'amategeko ariko kugeza ubu nta wakwemeza ko akiri uganda cyangwa yarakomeje akajya mu kindi gihugu akaba ariyo mpamvu dusaba abantu bose baba bafite amakuru y'aho bahati yaba aherereye kuyaduha kugira ngo bidufashe mu iperereza turimo gukora ariko se niba amuvuze ko ari muri uganda akorana n'umutwe urwanya igihugu nimutubwire ni uwuhe mutwe urwanya u rwanda bakorana kugira ngo nakomeza kubura uwo mutwe uzabibazwe izo ni detaye z'iperereza zitagenewe rubanda cyangwa itangazamakuru ntabwo twajya muri detaye nyinshi kuri iki kibazo ariko tuvugana ubushize wambwiye ko ari ibiro bya polisi yo mu karere ka nyabisindu byamenyesheje ko ariho yaburiye yavuye i nyanza te agana izo nzira za panya zamugejeje muri uganda oya tuvugana ubushize nakubwiye ko tariki ya cyenda sitasiyo ya ribu ya busasamana mu karere ka nyanza bahawe amakuru ko bahati inosa amaze iminsi ibiri yarabuze noneho ribu itangira iperereza nta gitangaza rero kuba umuntu yaba ari nyanza tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wa gatatu aribwo tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri inshuti zigatangaza ko umuntu yabuze iyo minsi ni myinshi ku muntu ushaka gusohoka igihugu yaba yagisohotse mu nzira zemewe n'amategeko cyangwa izitemewe n'amategeko dusubire gato kuri sitasiyo ya busasamana uwatanze amakuru ko bahati inosa yabuze yayatanze bahati yaramaze kwambuka cyangwa se yarakiri mu rwanda amakuru yegeranyijwe n'iperereza agaragaza ko inshuti ya bahati yamenyesheje ribu ko bahati bamubuze yaramaze kwambuka mu gihugu cya uganda none se aya makuru muduhaye nk'itangazamakuru mwayahaye n'umuryango wa bahati nimba se mwarayatanze bayakiriye bati yego aya makuru twayahaye umuryango wa bahati nawe urabyumva ko babyakiriye nk'amakuru mashya kuko bo bavugaga ko batazi aho aherereye twanabasabye ko amakuru mashya yose babona kuri we bayatumenyesha hari akandi kabazo gato nibaza niba hari imitungo itimukanwa bahati yagiraga mu rwanda haba hari gahunda mufite yo gusaba ababishinzwe kuyifatira kugira ngo atayikoresha mu bikorwa byo kudurumbanya umudendezo w'abanyarwanda nk'uko abandi bibagendekera bahati kuba afite umutungo cyangwa atawufite ndumva ntacyo kugeza ubu byafasha iperereza turimo kugeza ubu nta kibazo tubibonamo mu gihe u rwanda na uganda birimo kubyutsa umubano w'ibyo bihugu byombi mukavuga ko bahati inosa yaba yaraburiye muri uganda mu mugambi wo guteza imvururu mu rwanda muzakorana mute na uganda ni amahirwe ku nzego z'ubutabera z'igihugu byombi kuba umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi iri kubyutswa gusa njye ubu icyo navuga nk'umunyamategeko nk'umuntu ushinzwe iperereza ni ibyerekeranye n'iperereza niba hari ingaruka nziza byagira ku mibanire y'igihugu ku bihugu byombi ariko ibyo bireba inzego zishinzwe diporomasi ubu twebwe icyo twavuga ni uko byaba ari byiza ku mpande zombi ku byerekeranye iperereza igihe umubano w'ibihugu byombi waba ubaye mwiza
murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika veneste nshimiyimana ndagushimiye mu kwezi gushize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr muri zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu rimumenyesha ko hcr ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu hashize igihe mu itangazamakuru ryo muri zambia hagaragara amakuru avuga ku ihohoterwa ry'abanyarwanda rikozwe n'inzego za leta bamburwa imitungo bakakwa za ruswa hamwe na hamwe bakicwa radiyo yanyu iragaruka kuri iki kibazo iganira n'abagikurikiraniye hafi batubwire amavu n'amavuko yacyo ibyabaye n'ibikorwa n'inzego zinyuranye muri icyo gihugu kuri icyo kibazo ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ni mu kiganiro muri isanga isa kumi ku isaha y'ubujumbura n'i kigali ntikibacike radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje tunyarukiye noneho mu burundi abanyagihugu ba mu nkambi y'abahungutse n'abateshejwe izabo ya gateri muri komine buganda intara ya cibitoke bavuga ko babayeho mu bukene bwinshi biremezwa na burugumesitiri wa komine buganda inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire hatunga imana ikambi ya gateri iriho ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru wa komine buganda yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ikaba ibamwe abanyagihugu bababa ibihumbi bibiri bagizwe n'abahungutse bava mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo be n'abateshejwe izabo nk'uko nkuru nziza erika arongoye iyo kambi yabibwiye iradiyo ijwi ry'amerika ababa muri iyo kambi bamenyesha ko babayeho mu bukene bukomeye cyane kandi bamwe muri bo bagifise ingufu zo gukora ariko bakabura icyo bakora bamenyesha ko bafise agahinda kenshi ko kuba mu gihugu cyabo bakahaba nk'impunzi aha tuvuye guca ingero ku bafise aho barima twe ntaho dufise turima muri iyi ya gatera ibyifashe nabi abantu tubayeho dusega si abana si abakuze bagenda barasega kubera abenshi babura aho barima kuko iyo twari dufise aho turima tuba turima tukaronka ibyo dufungura uko tubayeho si ukundi ni uko nyine tubayeho duhangayitse ntacyo dufise twikorako si agatongo twaronse si akabyi dufise kugira turonke utwo turya tugenda guca ingero iyo mu bafise amatongo ndi umuntu nyine wo ngaho wa ntaho nikora ntaho nirengera twebwe turi aho mu mahangari twarabuze icyo twubakira abandi bararose amazu natwe tuguma dusembera none bariko barahungura abantu baca badukura mu mazu natwe ataho turi buryo urumva duca twangara twebwe tubayeho duca ingero abandi nabo bakagenda gusega abadashoboye nabo bakaguma ngaho nyine inzara ikabica bavuye gusega bakabahako ivyo abanyagihugu baba mikambi ya gateri bavuga biremezwa na nkuru nziza yiri kayirongoye amenyesha ko bagerageza kubavugira ariko ibibazo bidashoboka bitora umuti Ni ikintu cya mbere cyo dusaba urabona mu bintu byo abantu bari ngaha ana abantu batagira aho barima icyo ni ikintu cya mbere coco cya kabiri twari twasabye yuko bobafasha mu migambi mito mito yo kuba biteza imbere basho- bari- bahagarike uko kuntu kuza baragenda gusegereza kugira abanyagihugu bave mu ngorane barimwo hari ibintu byinshi basaba leta kandi bakemeza ko bibonetse nabo boronka ubuzima bwiza nk'abandi banyagihugu ba buganda bosaba leta yuko yodufasha aho turima tukaza turonka natwe ibyo tujya tukaza tureka kuza tugenda dusesa abandi nabo hariho abashoboye kurima bakabura aho barima bari bafise amaboko yo kurima gushaka ko leta yodufasha ikatuzanira ibifungurwa kuko n'abana ku mashuri hariho abana bagenda ku mashuri batagira maniforome haguma babirukana benshi bakabura ibikoresho bakoresha kandi urazi umwana yaraye inzara ntaja ku ishuri nuko yomfasha ikandonsa aho kurima turafise n'abana bafise ubwenge bakwiye kwiga mugabo iby'ibikoresho kandi bikatugora musitanteri wa komine buganda pamfira hakizimana avuga ko ibibazo biri muri iyo kamba bizi amenyesha ko abo banyagihugu komini bafasha ifatiye ku bushobozi bwayo Eh, site gateye ni site imaze imyaka itari mike urazi ko hasanzwe hariyo ibibazo by'inzara hariyo ibibazo by'abana tuguma duhimiriza ko bashira ku mashuri ariko eh, ntabwo turashika ku rugero twifuza muri administration dusanzwe tuzi rero cyane cyane ikibazo c'inzara ko kiriyo kuko hari nabo dusanzwe dufasha eh, kabiri mu ndwi ngaha kuri komine benshi bava muri irya site nyene ya gateri tubahereza ibyo bafungura canke tukabahereza udufaranga dukenya kabiri kabiri ku ndwi kugira ngo baje kugura utwo bufungura abo tubona nyene ko atamagara bafise yo guca ingero canke yo gukora uwo muyobozi wa komine buganda amenyesha ko naho rimwe na rimwe bafasha abo banyagihugu ubu bari mu isekeza ryo kubigisha gukura amaboko mu mpuzu ntibame bategereje imfashanyo turiko turabahimiriza kugira ngo bige kubaho nk'abandi bene gihugu babeshejweho n'amaboko yabo batarindira ngo bazobaho ari uko barinze gufashwa kuko eh, biragaragara ko benshi muri bo baguma barindiriye imfashanyo iyo ivyo vyiyumviro rero nivyo tugiye kubahimiriza tubakuremwo bumve ko ari abene gihugu nk'abandi bene gihugu Eh, iyo bakeneye gufungura bategerezwa gukora bagakura amaboko mu mpunzu bakarungika abana babo eh, ku mashure bakarima nk'abandi bene gihugu abadafise imirima bagaca ingero nk'abandi bene gihugu basanzwe batari mu masite baca ingero kugira ngo babandanye babaho eh, nk'abandi bene gihugu muri rusange komine buganda ifise abanyagihugu ibihumbi mirongo icenda na babiri n'amajana icenda na mirongo icenda na bane nk'uko rusansuma y'abanyagihugu yabaye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yavyerekanye niyo komine ifise abanyagihugu bake mu makomine atandatu agize intara ya cibitoke desire atungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana urakoze kuri iyi nkuru inshuti z'ijwi ry'amerika ntimuzacikwe n'ikiganiro gishya bungabunga ubuzima ni ikiganiro cy'umwihariko cya videwo na televiziyo gisesengura ibibazo by'ubuzima n'imibereho myiza y'abantu kizajya gitambuka ku mbuga mpuzambaga zacu nka facebook na youtube ari videwo mushobora kandi gukurikira iki kiganiro kuri flash tv yo mu rwanda ku cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no ku wa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba twongeye kubararika dusubire mu rwanda aho bamwe mu baregera indishyi mu rubanza ruregwamo paul rusesabagina na bagenzi be barimo gukurikiranwa n'ubutabera bw'u rwanda mu rukiko rw'ubujurire bagaragaje ko indishyi bahawe ari nke cyane ugereranije n'ibyo bahombejwe n'ibitero bya frn mugenzi wacu asumuta kaboye abaregera indishyi mirongo icyenda na bane barasaba abaregwa kuzishyura amafaranga y'u rwanda asaga miliyari kubwo kubura ababo n'ibyabo kubera ibitero byagabwe n'umutwe wa fpr abaregera indishyi barasaba abaregwa bose kuzifatanya bakishyura ayo mafaranga basaba usibye abasirikare babiri abo ni nsengimana herman na munyaneza anastasi kuko bagaragaje ko fpr yabayeho bafungiye muri congo abunganira abaregera indishyi muri uru rubanza bagaragaje ko abakiriya babo barimo ibyiciro bibiri icyiciro kimwe kigizwe n'abahawe indishyi nkeya ariko ntibazishimire n'ikindi kigizwe n'abasenyewe biciwe basaurwa n'ibitero bya fpr ariko bikarangira bararahira nta ndishyi bahawe urukiko rukuru rwari rwatangaje ko nta bimenyetso abatsinzwe bagaragaje abunganira abaregwa bakaba bagaragarije urukiko rw'ubujurire ko bazanye ibimenyetso byatanzwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zigaragaza ibyo abaturage bangirijwe n'ibitero bya FLN ndetse banashingira ku byagiye bivugwa n'abaregwa barimo wahoze ari umuvugizi wa FLN Nsengimana Heremani wagiye wigamba kenshi ku maradiyo avuga aho ingabo za FLN zagabaga ibitero kuri iyi nshuro kandi babiri mu bataranyuzwe n'indishyi bari mu rukiko barusobanurira akaga batewe n'ibitero bya FLN wabimburiye abandi n'uwambajimana Françoise wo mu karere ka Rusizi wapfushije umugabo we wari rwiyemezamirimo warasiwe muri nyungwe yari yasabye indishyi za miliyoni ijana kugira ngo abashe gukomeza gufasha abana be batatu basigaranye urukiko rukuru rwari rwamugeneye izingana na miliyoni icumi mu mafaranga y'u rwanda umwunganira mu mategeko yasabye ko nibura yazahabwa miliyoni mirongo itanu yasobanuye ko indishyi yari yasabye yashingiye ku kuba yarasubiye inyuma ku mibereho y'urugo n'imbogamizi yagiye agira ku buzima bwe bwa buri munsi undi wagaragaye mu rukiko kuri wa gatatu ni bwanangira bagenzi desire wari utwaye imodoka ikorera kompanyi ya Alpha Express yari igiye i Kigali yabwira urukiko uburyo imodoka yari atwaye bayirasiye mu ishyamba rya Nyungwe ndetse nawe akaraswa bikaba byaramuviriyemo ubumuga bwemejwe na muganga ko agomba kuzabana nabwo igihe cyose bityo yasabye urukiko kuzamuha indishyi z'akabaro zingana na miliyoni ijana na mirongo itatu na zirindwi n'ibihumbi magana atandatu mu mafaranga y'u Rwanda yasobanuye ko yahembwaga nibura ibihumbi magana mirongo itanu buri kwezi kandi ubu nta kintu akibasha kwikorera yumvikanishije ko mu bushishozi ubushishozi bw'urukiko yazemererwa izi ndishyi aho kuba miliyoni ebyiri n'igice y'amafaranga y'u rwanda yari yagenewe n'urukiko rukuru uru rubanza ruragenda rwerekeza ku musozo umucamanza yavuze ko ruzasubukurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha rukaba rwakomeza ku wa kabiri mu gihe ku wa mbere kuburanisha byaba bitarangiye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
asunika akabaye ndagushimiye kuri iyi nkuru ni nayo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri iyi saha inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye naha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi jodone cyubahiro ntibashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera yabaye igisubizo cyacu